Saanduqi odeeffannoo baatu kan Black Box jedhamu kan xayyaara Itiyoophiyaa kufee caccabee argamuusaa daandiin balalii Itiyoophiyaa har'a beeksiseera. Itiyoophiyaan namoota 157 kanneen xayyaara booying 737 maaks 8 jedhurra balaa ga'een dhuman yaadachuuf har'a guyyaa gaddaa labsitee jirti. Xayyaarri kun gama Naayiroobiitti balali'aa utuu jiru lafaa ka'ee daqiiqaa ja'a booda kufee caccabe jaalannee dhiyeessa.
Daandiin balalii xayyaara Itiyoophiyaa har'a fuula tiwutarii isaa irratti akka maxxansetti xayyaara dilbata kaleessaa naannoo Bishooftutti kufe keessaa mi'a odeeffannoo baatu kan afaan Ingiliffaan Black Box jedhamu argachuusaa beeksisee jira. Xayyaarri Itiyoophiyaa dilbata kaleessaa ganama Finfinneerraa gara Naayiroobiitti qajeelee ture erga lafa gadhiisee ka'ee daqiiqaa ja'a keessatti naannoo Bishooftutti kufuunsaa ibsamee jira. imaltootaaf hojjetoota xayyaarichaa walumaa gala nama dhibba tokkoof shantamii torba kan du'an yoo ta'u Itiyoophiyaa keessatti guyyaan har'aa ka gaddaa jedhamee labsameera. Gargaaraa balalsiisaa xayyaaricha kufee ka ture Ahmad Nuur Mahammad umriinsaa 26 ta'uu VOA sagantaa afaan Amaaraaf kan ibse obboleessisaa hangafni Manuur Nuur Ahmad Direedawaa bakka laga harree jedhamee waamamu. naannoo hoteela saayi jedhamutti dhalachuusaa ibseera barumsasaa sadarkaa duraa mana barumsaa bisraata gabriel jedhamutti ega baratee booda finfinnee dhufee yuunivarsiitii finfinnee kaampaasii yookaan mooraa lidataa jirutti barnoota mandisummaadhaan eebbifamee jedha balalisaa ta'uuf abjuu waan qabuuf jecha daandii balalii xayyaaraa kan itiyoophiyaa seenee ega baratee booda gargaaraa balalsiisaa ta'uudhaan eebbifamuun. hojii jalqabuunsaa reef baatilee guutaa jedheera obboleessa koo xiqqoo tokkittiin dhabee jedha manuur. galgala naa bilbilee yeroon deebi'uun sii bilbila naan jedhe dilbata biyya kamitti akka balali'u garuu natti hin himnee jedhe. tu kanaan jirru hojii gaggeessaan dirree xayyaara Itiyoophiyaa obbo Tawalda Gabra Maariyaam maatiif bilbilanii oduu gaddaa kana nutti himan jechuudhaan waahila keenya tsiyoon girmaaf ibsee jira. Xayyaarri booying torba sadii torba maaks saddeet jedhamu kana keessa imaltoota turan keessaa yoo xiqqaate digdamni walgahii tokkummaa mootummootaa waa'ee qilleensa naannoo irratti naayiroobii keessatti qopheessa irratti argamuuf gamasitti imalaa turan. tokkummaan mootummootaa walga'iisaa kanarratti har'a jiloonni argaman walakkaa qofa ta'uu ibsee jira daqiiqaa tokkoofis calliinsaan kanneen dhuman yaadataniiru daandiin balalii xayyaara itiyoophiyaa xayyaarota isaa kan kufe kana waliin wal fakkaatan jechuun torba sadii torba maaks saddeet hunda isaanii hojiin ala godhee jira. balalisaan xayyaaricha kaleessa kufee rakkoon akka isa mudate yeroo ibseetti akka deebi'ee qubatuuf eehamaa argatee ture ka jedhan hoogganaa waajjira daandii balalii xayyaara itiyoophiyaa tawalda gabra maariyaam sababaan balaa kanaa garuu hin beekamne jedhaniiru xayyaarri itiyoophiyaa kaleessa kufee kun isa baatii onkololeessa darbe jakaartaarraa ka'ee daqiiqaa xiqqoo gidduutti galaana jaavaa keessatti kufee waliin wal fakkaata xayyaarri itiyoophiyaa kun dilbata kaleessaa ganama. naannoo bishooftuutti ennaa kufeetti namoota sagalee isaa dhageenyee turree jedhan keessaa tokko akkas jechuun naaf ibsanii jiru.
Maqaan kiyya Gazzuu Bulchaan jedhama. Ganda Tulluu Farraa Aanaa Gimbichuu. Amma kaleecha ganama xiyyaarri kun yeroo dhufuuf deemu mana keessan jira. Sagaleen isaa baay'ee iyye. Yeroo kufuun mana keessan jira samii irratti hin agarre. Sagaleen isaa hin dhoka'ee hoo dhoka'u mana keessaa hambee jechuudha. mana keessa homba'uu lafa dhahee too bakka lafa dhahee sanii aarri saniitti ol ejjete amma yeroo san bakkaa fiigichumaan hin dhaqne iddoo sanii hoo dhaqnu qonnaan bulaan tokko tokko durseenu dura dhee kanaaf naannoo san akkuma dhaqqabneen caasaaniif waliin dhaqnee milishaa naannoo sanii walitti qabnee uummanni iddoo sanitti akka hin dhiyaanne irraa dhoowwaa turre jechuudha.
Yeroo dhaqqan maal argitan lafarratti?
Lafarratti gizee bira geenyu lafa gadi seenee jira kun immoo faca'in sibiilli maasaa keessa baay'ee fagaatee jira.
Malee inni alatti mul'atu.
alatti mul'atu inni lafa keessa jira. Kan bittinnaa'etu jira jechuudha. Foon namaa maal maal carqiin kun waraqaan kun bittinnaa'ee jira miidhara. Amma ammaatti bakka hedduma san jirra jechuudha.
Baasuuf yaalaa jiru qotaa jiru.
Qotaa jira nama baasuudhaaf qotaa jira.
Naannooma xayyaarri kun itti kufee godina shawaa bahaatti bulchaan aanaa gimbichuu obbo Shifarraa Baqqalaa bakka xayyaarichi kufee jirutti isaan dubbiseen ture.
lafti xayyaarri kun itti kufe godinuma keenya keessa aanaa keenya ganda lama daangaa irratti iddoo addaa gaara bokkaan jedhamu biratti kan inni kufe gandichi ganda hamaa quncishullee jedhama.
Maal argitume naannoo keessa maaltu hojjetamaa jira?
Xayyaarri sun akka carraa ta'e lafichi isaa lafa dhagaa hin qabnee fi lafa biyyooti. Ariitti dhufe sanaatiin lafa keessa kan inni seenu kana wal qabatee baay'eedha kan inni gadi fagaate amma isa barbaachisaa fi sabaataroonni garaagaraa qofforrii lafaa gaggeessaa jiru jechaadha. Amma naannoo sanatti namoonni baay'een keessummoonni garaagaraa qonnaan bulaan hawaasni naannoo sana jiraatu naannoo sanatti tuuta'anii kan jiran ta'uu isaati jechuudha yeroo ammaa kana.
Qaamni xayyaarichaa kan alatti mul'atu hin jiru.
Haftee kan ibiddaan gubate kana bira kan darbe immoo baay'ee kan caccabe kan sabaatarri lafa keessaa baase muraasni isaa kan mul'atu jira qaamni xiyyaarichaaf baay'ee caccabee baay'ee kan ciccite baay'ee kan ibiddaan gubate kan mul'atu kan iskaabaatarii lafa keessaa baase.
Caccabaan qaamichaa dirree irratti nam'ee wanta mul'atu jira.
Ee kan lafa keessaa ta'e wanti mul'atu jira. Kan lafa keessaa caccabaan isaa maal maal ba'ee fi otoo lafa sana seenuun immoo akkanatti fakkaatutti ciccitee qaamni xiyyaarichaa lafatti kan bubbu'e jira. Malee baay'een isaa qaamni xiyyaarichaa boca isa sirrii qabu hin jiru.
Kanaaf lafuma keessaa sii gadi lixe jechuu.
Eeyyan eeyyan.
Qaamni isaa inni gara alaati argitan gubataadha.
Gubataan jira inni caccabaan jira baay'ee kan micciirameedha baay'ee boca kan qabu miti kan ibiddaan gubatee haftee gubaa ibiddaa kan ta'e jechaadha. Reeffi namaatis baay'ee ciccite kan lafa keessa ba'aatiin jiru balaa sukkanneessaa balaa baay'ee rifachiisaa fi balaa namarra ga'uudhaaf hin malle baay'ee nutis kan itti gaddine addunyaan kan itti gadditeedha naannoo sanatti wanni argitu baay'een isaa ijaafis gurraafis kan hin tolle ta'uu isaa.
Lafa xayyaarichitti kufe sana manni namaa jira namni jira.
Lakki lakki akka carraa ta'e mana namaarraa fagaatee cufa inni bu'e ooyiruu qonnaan bulaa keessatti yeroo ammaa kana oomishni ta'eera waan ta'eef balaan lubbuu beelladaa irratti ta'e lubbuu namaa irratti qabeenya namaa irratti wanni balaan kun qaqqabsiise hin jiru. namoota du'aniif yookiin namoota balaan kun irratti qaqqabeef lubbuun isaanii keessaa galu jennee uummattoota biyya keenyaa hundaan uummattoota addunyaatiin maatii fi firoottan isaaniitiin immoo jajjabina hawwinaa fi jechaadha.
Gama kaaniin lammiiwwan Yuunaayitid Isteets saddeet balaa kanaan du'uu isaanii Finfinnee ka jiru Eembasii Ameerikaaf dubbi himaa ka ta'an Nikolaas Barnat kaleessa dubbatanii turan.
We're still working closely with Ethiopian Airlines and the Ethiopian government. Uh, the United States government, the embassy team, as well as the American people.
Daandii balalii xayyaara Itoophiyaaf mootummaa Itoophiyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirra. Mootummaa Yuunaayitid Isteets gareen embaasii keenyaa fi uummanni Ameerikaa kanneen lubbuu isaanii dhabaniif gadda garaarraa nutti dhaga'ame ibsina jedhan eenyummaa lammiiwwan Ameerikaa sana adda baasuufis. hojjetamaa akka jiru kaleessa dubbataniiru. Balaa kana ilaalchisee ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets ibsa baaseen gadda guddaatti dhaga'ame maatiiwwaniif hiriyoottan namoota lubbuun isaanii darbeetiif qabu ibsee jira. Namoota lubbuun isaanii darbe keessaa yoo xiqqaate saddeet lammiiwwan Ameerikaa ta'uu isaanii fi embasiin Ameerikaa Finfinneef Naayiroobii jiru. boordii nageenya geejjibaa kan biyyoolessa yuunaayitid isteets waliin wal ta'uudhaan mootummaa itiyoophiyaaf daandii balalii xayyaara itiyoophiyaa waliin hojjetaa fi gargaarsa danda'ame mara kan gumaachaa jiran ta'uu hubachiise gareen finfinnee naayiroobii fi waashintan diisii keessa jiran wal ta'uudhaan waan barbaachisu mara maatii namoonni jalaa du'anii haala rakkisaa keessa jiraniif gochuudhaaf qophii ta'uu ministiriin dantaa alaa ameerikaa ibsee jira. gama kaaniin barreessaa dureen tokkummaa mootummoota balalii xayyaaraa mudate kanaan gadda guddaatti dhaga'ame ibsaniiru kanneen lubbuu ofii dhaban keessaa hojjetoonni tokkummaa mootummootaa akka jiran isaaniifis ta'ee mootummaa fi uummata itiyoophiyaaf gadda nutti dhaga'ame ibsinaa jedha tokkummaan mootummootaa aangoota itiyoophiyaa waliin quunnamtii akka qabuu fi itti dhiyeenyaan walii wajjin hojjetaa akka jiru ibsi kun hubachiise. hojjetoota tokkummaa mootummootaa kanneen balaa xayyaara kanaan lubbuu ofii dhaban irratti gadi fageenyaan hojjetaa jirra jedhee ibsasaa xumure gama kaaniin pireezidaantii yuunaayitid isteets duraanii baraak obaamaaf haati warraa isaanii misheel obaamaa kanneen balaa kanaan lubbuu isaanii darbe maraaf gaddatti dhaga'amee ibsaniiru mootummaan eertiraas gama isaan mootummaa itiyoophiyaaf akkasumas maatiiwwan balaa xayyaara kanaan namni jalaa du'e maraa fi. dhaamsa gaddaa dabarsee jira.